sagantaan kun magaalaa finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa adventistii addunyaarraa sagalee abdii afaan oromootiin kan isinidabarsudha.
raadiyoo keessan banattaniin kan sagantaa keenya ordofaa jirtan maraan nagaan keenya sinaa qaqqabu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyaarraas kan jalqabnu sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaanidha turtii gaarii.
kabajamoo dhaggeeffatoota sagalee abdii nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif baay'atu akkam jirtu kun sagantaa sagaleen abdii isinii qabattee dhiyaattu keessaa sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedha jedhu yommuu ta'u arras gaaffilee keessan kan dabareen isaanii ga'e muraasa qabannee isiniif dhiyaannee jirra gaaffilee keessan caqasuutti tun darbin dura luba gammachiis jaafee wajjin kadhanneetu itti darbina.
galanni siifata waaqa keenyaa baraaf yeroo dabarsine hundumaa keessatti nu wajjiniin taasee ammas yeroo kana fuula kee dura akka deddeebinuuf jiraatta akka jiraannuuf hafuura isa jiraataa nutti baafatte deebiftee waan hin fudhanneef jiraachuun keenya fedhii keetiif ayyaana kee waan ta'eef bara baraan galanni siifaa yoo ta'u yeroo kanaa qilleensarraan ijoollee keetti dubbachuu waan jaallatteef si galateeffanna karaa kana gara ijoollee keetiitti akka dabartu gaaffii ijoollee keetiitiif deebii akka taatuuf jaalala kee haa ta'u yeroo gaaffii dhaggeeffatotaatti deebii kennuudhaaf yaallu hafuurri qulqulluun nu wajjiniin ta'e akka deebisuuf si kadhannaa jaalala kee haa ta'u maqaa ilma kee gooftaa yesuusiif jettee ameen.
tole paaster galatoomaa gaaffiin har'aan ittiin eegaluu barbaadu gaaffii abarraa gammachuuti abarraa gammachuu dhaggeeffataa keenya yeroo hundumaati arjo guddattu irraanuuf bilbilee wangeela yohannis keessatti kan barraa'e mana sagadaa isaanii keessaa isin baasu jedha nuyi maaliif mana sagadaa isaanii keessa dhaqnaa maaliif achii nu baasuudha mana sagadaa isaanii keessaa nu baasuuf jiru erga ta'e warri amma mana sagadaa isaanii keessaa. Fottoqanii ba'aa jiran sirriidha jechuudhaa'oo jedhee nu gaafata.
Tole gaariidha. Abarraa gammachuu kun isuma hin beeku yoo ta'e maamila keenya yeroo dheeraati jechuudha reediyoo kanaaf maamila yeroo dheeraati qaamaanis beeka isan beeku yoo ta'e jechuudha. Gaaffiinsaa kan inni hundaa'e Yohaannis boqonnaa kudha jaha lakkoofsa torba irrattidha kan inni hundaa'e. Kanaaf mee Yohaannis boqonnaa kudha jaha lakkoofsa lama dubbisuudhaan jalqabna.
Yohaannis boqonnaa kudha jaha lakkoofsi lama akkas jedha. lakkoofsa lamarraa manneen sagadaa isaanii keessaa isin baasu caalaadhumattiyyuu yeroon itti isin ajjeesan in dhufaa namni yoo isin ajjeeses waaqayyoof waan hojjetu isatti fakkaataidha.
eeyyee meerra deebii.
manneen sagadaa isaanii keessaa isin baasu caalaadhumattiyyuu yeroon itti isin ajjeesan in dhufaa namni yoo isin ajjeeses waaqayyoof waan hojjetu isatti fakkaataa jedha.
amma kutaa kana yeroo laallu. Gaaffiin dhaggeeffataa keenyaa mana sagadaa isaanii keessaa isin baasu isa jedhu irratti hundaa'eetu gaaffii lamaan kana gaafate gaaffii isa jalqabaa yoo laalle nuyi maaliif mana sagadaa isaanii dhaqnaadha nuyi jedheeti kan inni jalqabu gaaffii masaa yeroo gaafatu gaaffii isaanii lammaffaa immoo warri har'aa waldaarraa fottoqaa jiran sirriidhaa kan inni jechaa jiru isaan kana lamaanidha kan inni ilaallu. Gara gaaffii isaatii dhaquudhaaf Yohaannis boqonnaan kudha ja'a waa'ee maalii dubbata. Waa'ee keenya moo waa'ee nuyi mana sagadaa warra kaanii dhaquuti moo waa'ee mana sagadaa isaa har'a jiruuti moo waa'ee yeroo sanaa dubbatamoo yeroo hundumaa kitaaba qulqulluu yeroo dubbifnu maaltu jedhame eenyuuf jedhame maaliif jedhame eenyutu jedhee yoom jedhee gaaffiin jedhan barbaachisoodha jechuudha. Kitaaba qulqulluu yeroo qorannu afaan Ingiliffaatiin WH questions jedhamu gaaffii warra nama jedhee jechuudha maaltu ta'e yookiin maaltu jedhame yoom jedhame maaliif jedhame eenyutu jedhee. Eenyuun jedhame barrisaa yeroonsaas duukaa ibsamuutu irreeraa jechuudha. Kanaaf gaaffii sana achirra keenyeetu heertuu kana kan nu ilaallu. Gaaffii kana yeroo dhanne ilaallu isa dura waa'ee maalii dubbataa ture? Isa taansee waa'ee maalii dubbataa ture? Eenyuudhaan jedhee manni sagadaa jedhame kun mana sagadaa kamidhaa? Mana sagadaa isaanii jedha isaan eenyuudhaa? Isaan kanadha kan nuyi deebii kennuun nurra jiru. Al tokko tokko kitaaba qulqulluuma dubbifnetu waan achirratti argame jireenyuma keenya har'aa irratti hojiirra oolchuu yookiin immoo hiikaa itti kennuudhaaf yaalla yeroo akkasii rakkanna yeroo hundumaa kitaaba qulqulluu keenya yeroo qorannu jalqaba hiikkaansaa maayini yeroo sana yoo barreeffame maal jechuuf barbaadame erga jedhamee boodatu sana erga bira geessee booda ammoo hiikaa maalii qaba ergaa maalii naaf qaba amma achi keessaa wanta gochuu danda'u maaltu jira wanta dhiisuu danda'u maaltu jira jenneeti kan nuyi qorannu jechuudha kitaaba qulqulluu yeroo qorannu bifa kanaan qoratama. Kanaaf mee lakkoofsa tokkotti ol deebiiti lakkoofsa lamas lakkoofsa sadiis isaa kana dubbisuun keenya maal nu gargaara galmisaa akkam akka ta'e yookiis itti galmisaa akkam akka ta'e naannoon sun waa'ee maalii akka inni dubbatu nutti himaa jechuudha. Luqqifannaa tokko yookiis heertuma tokko duwwaa keessaa bunnee baanee hiikkaatti kennuuf yaaluun nurra hin jiraatu naannoo isaa ilaaluun nurra jira sanaan iyyuu nuun galu taanaan ol deebi'uun nurra jira boqonnaa isa isa dura jirutti jechuudha.
Wangeela Yohaannis boqonnaa kudha ja'a lakkoofsa tokko kaasee aga sadiitti kan jiruun dubbisaa yesus itti fufee ani kana hundumaa karaa irraa akka isin hin gufanneefan isinitti hime manneen sagadaa isaanii keessaa isin hin baasuu caalaa dhumattiyyuu yeroon itti isin ajjeesan hin dhufa. namni yoo isin ajjeeses waaqayyoof waan hojjetu isatti fakkaata isaan abbaa yookiis ana waan hin beekiniif kana hundumaa hin godhu jedhaan haga sadiitti.
amma yoo ilaalle iddoo kanatti isin jedha isaan jedha waa'ee ofii isaati isin dubbata kan dubbataa jiru gooftaa yesuusidha yoom yeroo qaamaan lafa kanarra ture isin jedhee kan inni itti dubbataa jiru eenyuudhaanidha bartoota isaati bartoota isaa. waan fuula duratti isaan irra ga'uudhaaf jiru isaan akeekkachiisaa jira isaan jedhee kan inni waamu immoo waa'ee warra fariisotaa waa'ee warra yihudotaa warra gooftaa yesuusiin fudhachuu didanii isaan mormanii kan inni waa'ee isaaniitti isaan jedhee kan inni dubbataa jiru. Sababiin isaa itti fufee boqonnaa lakkoofsa sadii irrattis yeroo dubbate abbaa waan hin beekne fanaanis maal hin godhan jedhee anaanis hin beekan jedheeti kan inni dubbataa jiru jechuudha. Kanaaf mormiin isaanii gooftaa yesuus irra kan inni ture mormii isaan gooftaa yesuus irratti qabaatan kun yeroo muraasaafidha sababiin gooftaan yesuus ergama isaa raawwatee du'ee owwaalamee du'aa ka'ee gara samiitti akka deemu beeka sana booda garuu ergaa kana kan itti fufan biyya lafaa irratti itti fufanii kan hojii kana hojjetan hojii kiristaanummaa kan itti fufsanii kan hojjetanii bartoota isaati isaanitti maanaa kenneeti deemaa kan inni jiru. Isaaniin leenjisee isaaniin bakka buuseeti kan inni deemaa jiru isaan immoo waggoota dheeraa fida amma kunoo darbee nu bira ga'uttiyyuu amma deebi'ee gooftaan keenya yesus kiristoos dhufuttiyyuu hojichi kan itti fufu waanta ta'eef isaanitti immoo rakkoon dhufu akka jiru isaanitti maayilaa jechuudha. Kanaaf isaan jedhame kan barreeffame warra fariisotaa warra yihudotaa mana sagadaa isaanii inni jedhame mana qulqullummaa isaaniitti waaqeffatan sanadha isiniin jedhee kan inni dubbate immoo bartoota isaattidha. Ofii isaatiiti muka inni dubbataa jiru wanti inni dubbataa jiru immoo erga gooftaan keenya yesus kiristoos isaan biraa deeme booda rakkoon isaanitti dhufu akka jiru har'a gooftaa yesus hin morman bartoota irratti agas mara mormiin hin jiru xiyyeeffannaan isaanii yesus irratti dhaga'e inni ture erga yesus du'ee du'aa kee ol ba'e booda garuu xiyyeeffannaan isaanii gara isaaniitti akka inni deebi'u mormiidhaaf wallaansoon qabamu sun jibbi kun jibbi amma isatti agarsiifamaa jiru kun himatamuun isatti agarsiifamaa jiru kun. Hadheeffamuun isa irratti agarsiifamaa jiru kun gara isaaniitti akka inni naanna'udha kan inni isaanitti himaa jiru jechuudha.
Yeroo sana haaraa isinitti hin ta'inii.
Haaraa isinitti hin ta'inii qophaa'a wanti kun gara keessan dhufa isaaniin jechaa jira. Kanaaf amma kanaaf gaaffii obboleessi keenya gaafate wal bira qabne yoo ilaalle nuyi maal hojii mana qulqullummaa isaanii dhannaa isa jedhu yoo ilaalle nu wajjiniin hin deemaa'u gaaffiin kun mana qulqullummaa isaaniitiif hin baasu hin kun gaaffiin kun nu wajjin deemaa'u yookiis yaadni kun isin baasu hin kun nu wajjin hin deemaa'u. jenneeti kan nuyi gaafachuu appilaayi gochuu hin dandeenya ofirratti amma ergaa kana bifa sanaan yeroo sana yerusaalem keessadha kan isaan jiran manni qulqullummaa kan jiru yerusaalem keessadha manni qulqullummaan sun mana qulqullummaa warra yihudootaati amma immoo amantii kiristaanummaatu iddoo qabataa jira gooftaan yesus erga inni dhufee booda duuka buutota kiristoostu bakka qabataa jira amma gareen lama uumamaniiru gareen tokko garee gooftaa yesusiin morman ta'aniiru garee warri kaan immoo warra gooftaa yesusiin fudhatanii duukaa bu'an ta'adha kan isaan jiran mana qulqullummaa kan biraa ijaaraniiruyyuu. Mana qulqullummaa kan biraan ijaarre dhaqanii waldaa kan biraa bananii miti garuu eessatti dhaqanii ture gooftaan yesuus iyyuu ofiisaatii garuma mana sagadaa isaanii dhaqeetu isaaniif dubbisuudhaaf ka'ee jedhamiti dhaqee isaan barsiisaa akka ture achoo mana qulqullummaa keessatti isaanii jiniin wal falmaa akka inni ture nutti malee iddoo kan biraa miti kan isaan dhaqaa turan inni kan inni barsiisu qarqara galaanaa fa'eetti iddoo garaagaraatti barsiisaa ture mana namaatti yeroo affeeramee deemes mana namaattis akkasuma gochaa ture garuu mana sagadaan ijaarre. Ilaa kunoo waldaa kan biraan kana dhabaqaachudha kunis hin barbaachisu dha waan ijaareen qabu achuma dhaqaa turan jechuudha manuma sagadaa sana dhaqaa turan manuma qulqullummaa sana dhaqaa turan jechuudha seenaa bartootaas itti fufnee ilaalle bartoonnis dhaqanii waldaa kan biraa dhaabaa maal maal jechaa miti amma kiristaana jedhamee amma moggaa'utti moggaafamne amma kennamutti yeroo jalqabaatiif kiristaanota jedhanii amma yeroo moggaafamanii sanatti ansoqee akeetti jechuudha. Amma yeroo sanaatti waldaa wanti jedhamu waldaa wanti jedhamu wanti ijaarame yookiin immoo adda ba'ee maal jedhee hin jiru ture jechuudha. Mana qulqullummaa isaanii dhaqanii maal godhu isaan barsiisuudhaaf isaanii wajjin wal falmaa ture Paawuloos iyyuu jedhamni. Paawuloosumti mataansaayyuu gara mana qulqullummaa isaanii dhaqee yookiis mana sagadaa isaanii dhaqee isaanii wajjin wal falmaa akka ture dubbata. Achuma dhaqu turan jechuudha isaaniin barsiisuudhaaf. Garuu booda isintu ba'aatu hin taane eenyutu isin baasaadha. Isaantu isin ari'ata achi keessa kan biraa mitiitii mana sagadaa isaanii akka isin hin seennee fi isin ari'achuudhaaf jiru isa jedhu isaaniin akeekkachiisaa jira jechuudha.
Yoo isin ajjeesan yoo akka nama hojii waaqayyoo hojjetuutti of lakkaa'u jedhee.
Sirrii amma fakkaaf Paawuloos humna ofii isaatii utuu maqaan isaa gara Paawuloositti hin jijjiiramin utuu gara kiristaanummaatti hin jijjiiramin dura jireenyi inni qabu kiristaanota ari'achuu ture Istifaanosii warra ajjeesaniif iyyuu ni dhaabate mi'a eegaaf ture uffata eegaaf ture jedhamiti Istifaanosii warra ajjeesaniif iyyuu. Maal gochaadha kan isaan turan ari'achuurradha kan isaan turan Paawulos gaafumaa karaatti waaqayyoo ifaan isatti mul'ate jireenya isaa jijjiire seenaa isaa jijjiire kana mataasaayyuu kiristaanota ari'achuudhaaf isaaniin qabee hiisisuudhaaf isaaniin ajjeesee ajjeesisuudhaaf hayyama baafatee xalaa qabateeti kan inni deemaa jiru waan gadheedha dheeraa kan inni deemaa jiru waan gadheedha deemiti kan inni deemaa jiru sana gochuunsaa bu'ama sirrii amantiinsaa isarraa eegu isatti fakkaateetti sana kan inni gochaa ture jechuudha isuma kana isaaniif ibsaa jira jechuudha. Yoo isin ajjeesanii akka wanta waan gaarii godhaniitti akka isaaniif galmaa'utti kan yaadan mootummaa waaqayyootti kan ittiin galan akka ta'etti kan yaadan hin ta'u. Kanaaf rakkoon fuula keessan dura jiru guddaadhaaf jabaadha isaaniin jechaa jira jechuudha. Eenyutu dubbataa jira kallattiidhumaan bartootattidha kan inni dubbataa jiru. Amalli isaanii maal ture waldaa kan biraa hundeessanii waldaa kan biraa dhaquutu hin taane kan isaan ture.
Waldaa warra Waldaa warra Yihudotaa yookiis immoo mana sagadaa warra Yihudotaa mana qulqullummaa isaanii dhaqaniitu achumatti isaaniin barsiisaa turan. Booda garuu achi amala waldaa keessaa ari'achuu yeroo baay'ee qabu turan. Waldaa kee gadi baasanii maa ari'u isa amma waldaa irraa haqamteetta miseensummaa irraa haqamteetta maal maal jedhamutu hin taane waldaa keessaa qaamumaan ari'u jechuudha. Fakkeenyaaf Yohaannis boqonnaa sagal keessatti namicha jaamaa sana gooftaan yesus erga fayyisee booda gaggaafatanii gaggaafatanii gaggaafatanii mana qulqullummaa keessatti isa gaafannaan ittime. Ani eenyu akka inni ta'e hin beeku garuu waan tokko nan beeka jaamaan ture amma garuu nan argaa jedhe waa isaa dhugaa bahee jennaan isaan na fayyisee kanaacha waan hin beekuun qabu jedhe deebii yeroo inni kenneefi booda isaaniin iyyuu hin gaafate isin isatti amanuu barbaadda immoo maaliif irra deddeebitanii na gaafattu yoo isin itti amantanii jedhe sana booda maal godhan jedha mana qulqullummaa isaanii gadi isaan baasan mana sagadaatiin baasanii ari'anii jedha amala akkasii qabu turanii jechuudha kuni isinitti dhufa ta'eera moo hin taane ta'eera. Bartoota irra geeramoo waan geenyaan sun hojii ergamootaa keessa dhanne yeroo dubbifnu bakka baay'eetti mana sagadaa isaanii keessaa gadi baasanii yeroo isaan ari'an barreeffamee jira jechuudha. Kanaaf isa kanadha inni isaan itti himaa jiru bartoota isaatti waanta warri yihudootaa isaaniirraan ga'uuf jiran himaa jira malee har'a mana sagadaa isaanii inni jedhamu maal hojiidhaan inni jedhamu shakami manni sagadaa sun yeroo sana mana sagadaa tokkittiitu jira Yerusaalem keessa tokkittiitu jira mana qulqullummaa tokkittiitu jira. kanarraa kan kan biraan damee kan biraan qabu bakka kan biraan jiru wanti kan biraan wanti beekamu hin jiru jechuudha. Kanaaf har'a ilaasa kanadha waldaa inni inni akkasitti achi keessa hin baasu jedhee waldaa laakunoosa kanadha inni kan qubatti qabnu akkasittiin jechuudhaa fi salphaan ta'u. Deebi'ee immoo warri har'a foxxoqanii waldaa kan biraatti baafatanii. Isaan sirriidha moo miti gaaffiin jedhu gaaffiin gaafatame kan ajjinii waan wal arguun qabu. Kan ajjinii waan wal arguun qabu. Inni sun gooftaa yesuusiin. Amanuuf amanuu dhiisuu isaanii irratti warri gooftaa yesuusiin hin fudhanne amantii yihudootaa qabaatanii mana qulqullummaa tokkotti waaqeffatanii garaa gara gaafa ta'anii isaantu gadi baasee isin ari'aa mana qulqullummaa isaanii keessa jedha. Har'a namoonni gadi baafamanii ari'amaniitii kan isaan waldaa garaa garaa fottosanii fottosanii fottosanii kan isaan dhaabaa jiran wanni walitti bu'iinsa isaanii homaa hin yoo ari'ame illee saabiin ari'amuuf homaa hin qajeelaa hojjeteeti waan gaarii hojjeteeti kan inni ari'amaa jiru hin abboomamu hidheeti. Tolleen jedhu hin abboomamu jaarsolii waldaatiif ittiin bulmaata waldaatiif qajeelfama waldaan qabduu fi hin abboomamu sin caalaan beeka sin caalaan danda'a jedheeti inni kaan immoo horii irratti walitti bu'eeti inni kaan bu'aa garaagaraa irratti walitti bu'eeti har'a fottoqee fottoqee fottoqee waldaan kan inni baay'ataa jiru fedhii garaagaraa irratti hundaa'eeti ergaa kanaa wajjiniin garuu waliin ilaallatu jechuudha inni kun waa'ee rakkina bartootarra ga'u sababii maaliif sababii gooftaa yesuusiif jecha. Ari'annaan gooftaa yesuus irra ture kallattii isaa jijjiirratee gara bartootaatti akka inni ce'u sun immoo boqonnaa kan biraa akka inni ta'e har'a waa yesuus irra ga'u kaa ilaalanii tajaajilsiifataa jiru boru immoo isaaniitti akka inni dhufu isa dhanni isaaniin akeekkachiisaa jiru.
Dhaggeeffataan keenya kun egaa gaafan ilaaluu warri waldaa keessaa ba'anis dhugaama waan qabnuuf waldaa keessaa ba'anii jedhanii waan dubbatan waan beeku qabaa laata jedheen tilmaama ga'a yookiin immoo dhugaa waan dubbannuuf waldaan nu jibbe jedhanii waan dubbatan yaada keessaa qabaa laata jedheen tilmaama garuu ga'a kanarra kan caale. waan bal'aan ifaa ta'e immoo waan jiru natti hin fakkaatu waa'ee namootarra waldaa keessaa ba'anii.
Isaan iyyuu heertuma kana caqasuu danda'u. Heertuma kana caqasanii kunoo laa gooftaan yesus iyyuu mana sagadaa isaanii keessaa sin ari'atu amma sin ajjeesanitti iyyuu hin ga'u jedheera jedhanii heertuma kana fayyadamuu danda'u. Akka ittiin fayyadamuun fedhii ofii kitaaba qulqulluu gara fedhii ofiitti hiikuudha malee kitaaba qulqulluu. Akkaataa inni itti barreeffamee gadi bu'etti ergaasaa isa sirrii hubachuudhaaf dabarsuu miti jechuudha. Waan gootuuf sababa barbaadda ta'e kitaaba qulqulluu keessa sababa baay'eetu jira.
Waan hojjettutti of deeggaruu yoo barbaadde gara barbaaddeetti hiikkachuu dandeessa. Al tokko jedhama miti namichi tokko kitaaba qulqulluu callu hedheetu yeroo hundumaa isaa haqeetu har'a kanuma waaqayyoon haa kenneen dubbisa hedheetu dunuunfatee waaqayyoon kadhatee kitaaba qulqulluu saaqa iddoo tokko dubbisa. Hin cufaa ba'ee deema. Guyyaa tokko akkasumatu godhu gaafanni saaqu. Yihudaani biricha fuula isaanii duratti darbate dhaqee of rarraasee du'ee jedha. Heertuu lammaffaa gaafa inni saaqee ilaalu waa'ee sanaa miti kan inni waa'ee Yihudaa miti kan inni waan kan biraasaa atis akkasuma godhiyeedha. Kitaaba qulqulluu isaa cufee lafa kaa'ee dhaqee of ajjeesee jedhama. Sababiin isaa atis akkasuma godhiiseera. Waa'ee Yihudaa of ajjeesuu isaa dubbiseera. Achi immoo atis akkasuma godhi kan jedhu jira. Isaan ka'a lamaa walitti fidate dhaqee of ajjeesee kitaaba qulqulluun na ajajeedha. Waaqayyoon na ajaja jedheetii dhaqee kan inni of ajjeese. Akka ittiin luqqifna yoo ta'e kitaaba qulqulluu waan goonuu fi sababa barbaadna yoo ta'e waan baay'ee isaatiif sababa argachuu dandeenya. Garuu kitaabni qulqulluun ergaansaa maali? Maal jedhee maaliif jedhee bara kanaa waan wal qabatu qaba moo hin qabu? Alana bara kana keessa waan kana appilaayi gochuu yookiis hojii rooshuu dandeenya moo hin dandeenyu isa jedhu qorachuun barbaachisaadha dudduubee seenaa sana qorachuun baay'ee barbaachisaadha kan inni ta'u.
Tole paaster waaqayyoo sinaa eebbisu kitaaba qulqulluu keenya immoo qayyabannu kadhannaadhaan maaliif jedhame akkamitti yoom dubbatame kan jedhu ni ilaallu taanaan garuma barbaannetti kanneen ittiin dogongoruu akka dandeenyu gaariitti nuuf ibsitaniittu waaqayyoo sinaa eebbisu.
kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa turtii har'a sagantaa keenya waliin gootaniin baay'ee akka eebbifamtan shakkii hin qabnu dhaggeeffatoota keenya abarraa gammachuu fi kanneen biroodhaanis gaaffileen keessan kan isin nuuf ergitan. Dhaggeeffatoota keenyaaf barumsa guddaa kennaa jiru jabaadhaa itti fufaa yommuu jennu kanarraaf jenne as irratti xumurreerraa turtii gaarii isiniif hawwinaa nagaa waaqayyoon tura.
Ololiyaa jechuun ololiyaa jechuun.
kan saaloolaa jedhu ololiyaa jedhu ololiyaa jedhu ololiyaa jedhu ololiyaa jedhu.
sagantaa keenyatti akka eebbifamtan abdachaa kanarraaf jenne asumaan xumur sagantaa keenya irratti yaada qabaattan karaa teessoo keenyaa raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 finfinnee jedhaanuf barreessa raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455
finfinnee. Akkuma namaatti toluu waamini noluu hin booduu marfadhoo simmanii gooftaakoo boqonnaa argadhoo. Maasara jabaatee siina cabsee darbee wanta naanulfaatee soona baay'ee jaalaa maakootii hundumarraa awwaalaa miitimsee duwwaatii ka'eera. Gooftaakoo arraba koorratti aanatti mi'aahee akkuma namaatti toluu waamini noluu hin booduu marfadhoo simmanii gooftaakoo boqonnaa argadhoo. Kanaan itti booluu aragee godhadhee itti diina daanuu maqaa keetti waamnaan kan dhaabatuun diruu dabalaa adeemee mi'a saaxilaa boruu. Gooftaakoo arraba koorratti aanatti mi'aahee akkuma namaatti toluu waamini noluu hin booduu marfadhoo simmanii gooftaakoo boqonnaa argadhoo. argame asii achi ilaalee ana abdii kutuu hunda wal qixxeessee gooftaa maqaa keetuu oolmaa kee kaleessa yaadatee garaan koo weedduu dhageessisuuf waan mudee lafee koo kaan kee ajaa'ibaa waan ati naaf gootee abbaa takkaan ofee naan ganneen naaf taatee. Kankee gooftaa baay'ee narraa caalee jecha nabee waan an jedhuun wallaalee kankee gooftaa baay'ee narraa caalee jecha.